ijwi ry'amerika ubu ni saa kumi n'imwe n'igice zo mu gitondo mu burundi no mu rwanda ijwi ry'amerika ritanguye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose ndi kumwe na wakiyana ishaka uyu munsi ni kuwa mungu turatangura tubashikirize amakuru makuru makuru bavugwa ku isi muri kino gitondo nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda kiza gutangura saa kumi na zibiri guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe turabashikiriza ikiganiro dusangira ijambo imbere y'ivyo vyose ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya
urakoze oriane mwaramutse mwese aho tuzindukanya kuri radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu ca kenya aho inyuma y'aho umugwi utangarije ibyavuye mu matora aho inyuma y'aho umurwi ujejwe gutunganya amatora utangarije ko perezida uhuru kenyatta yatsindiye ikiringo cya kabiri cy'umukuru w'igihugu abanyagihugu bari bamaze iminsi mu bikorwa by'imyiyamamazo basuye mu buzima bwabo bwa minsi yose perezida uhuru yatsinze uwo bamaze iminsi bamaze igihe bahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu Raila Odinga yamara ijoro ryo kuwa gatanu rishira kuwa gatandatu inyuma yaho ibyavuye amatora bitangarijwe abanyagihugu baraye mu myiyerekano bamwe bakaba bari bakiri muri yo gushika ejo ku munsi wa gatandatu muri iyo myiyerekano abasore icyenda barahasize ubuzima mu gisagara cya matare mu nairobi ku mugwa mukuru wa kenya ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaharanira agati na muntu amnesty international ryatangaje kuri uyu wa gatandatu ko abategetsi ba kenya bariko barakora amatahoza ku birego bivuga ko abajeje umutekano bashobora kuba bararashe ku bari muri iyo myiyerekano muri ayo matora yaraye arangiye muri kenya perezida uhuru kenyatta yatahukanye ibiharuro mirongo itanu na bine n'ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana by'amajwi y'abamutoye Raila Odinga bahiganwa atahukana mirongo ine nane n'ibice mirongo irindwi na bine ku ijana mu buraruko bushyira ubuseruko bwa sudani y'umanuko muri leta ya honile haradutse intambara muri iyi ndwi mu gihe bivugwa ko abasirikare ba leta bakikuje ako karere gasanzwe karimo abarwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi izo ntambara izo ntambara zikurikiye izari zabaye mu minsi iheze mu gisagara cya pagak kiri ku rubibe sudani y'umanuko ihana n'igihugu cya etiyopiya icyo gisagara gisanzwe kirimo abarwanyi kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane mu ndwi iheze niho abasirikare ba leta basubira kucigarurira inyuma y'aho bataniye mu mitwe n'abo barwanyi yamara umuvugizi w'abarwanyi ram paul gabriel yatangaje kuri wa gatanu ko ubu aba icyo gisagara cyasubiye mu minwe y'abarwanyi izo ntambara ziri mu gisagara cya pagak ziyamirijwe n'abatari bake bavuga ko perezida salva kiir yarenze ku masezerano y'agahengwe yashyizweho mu kwezi kwa gatanu abakozi batari bake b'amashyirahamwe y'abagiraneza bakaba baciye bakinjura bava muri icyo gisagara inyuma y'aho abasirikare ba leta bagikikurije perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko ibibazo biri mu gihugu cya venezuela biriko birarondererwa umuti kandi ko bishobora guca mu nguvu za gisirikare ibyo perezida trump yabibwiye abamenyeshamakuru aho yavuze kandi ko ibiriko biraba muri icyo gihugu ari intureka ziteye ubwoba muri icyo kiganiro perezida trump yavuze ko abanyagihugu ba venezuela batorohewe kandi ko bariko baricwa avuga ko amerika ifise abasirikare mu mico itandukanye y'isi ko venezuela itari kure ya amerika ni mu gihe ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buvuga ko igisirikare cya amerika citeguye gufasha no gukingira inyungu z'abanyagihugu ba amerika abari mu gihugu hagati canke mu mahanga ivyo vyatangajwe na mark wright umuvugizi w'ubwo bushikiranganji aho yavuze kandi ko ubwo bushikiranganji ari bwo butunganya ibikorwa bya gisirikare bukabishikiriza umukuru w'igihugu leta irongowe na perezida trump yaraneguye akatari gak'ingendo ya perezida nicola maduro wa venezuela ijanye no gushaka tu, kudashaka kuva ku butegetsi ivuga kandi ko amatora y'inama nshingamateka aheruka kuba aho muri venezuela aciye kwiri n'amategeko tubibutse ko imyiyerekano y'urutavana ko iri muri venezuela imaze guhitana abantu barenga ku ijana na mirongo ibiri umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu rex tillerson yaratangaje kuri uyu wa gatanu ko abakozi bakorera mu biro vy'ubuserukira amerika muri cuba bafise ingorane zo kumva bakozwe ko ibitero mu magara yabo ni mu gihe kandi igihugu cya canada nacyo nyine cyatangaje ku munsi wa kane ko umwe mu bakozi baco bakorera aho muri cuba nawe ariko aravurwa indwara zijyanye no kutumva nta byinshi byatangaje ku bijyanye n'abakozi ba amerika bafashwe n'iyo ndwara teleson yatangaje ko amerika yiteze ko abategetsi ba cuba bashyira ahabona uwakoze ibyo bitero byabaye ku bakozi babo no ku bandi baturuka mu bindi bihugu mu itangazo ryashyizwe ahabona na cuba mu ntango z'indwi rivuga ko batigeze ba, bat, bat, batigeze kandi batazokwigera bareka ngo ubutaka bwabo bukoreshwe mu gutera abakozi baserukira ibihugu byabo muri cuba canke imiryango yabo abategetsi bavuga ko abo bafise ingorane zo kumva bashobora kuba bazitewe n'ivyuma vy'amajwi mu mpanuko bushira uburengero bwa pakistani habaye igitero mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu gihitana abantu cumi na batanu barimo abasirikare n'abanyagihugu nk'uko byatangajwe n'abategetsi icyo gitero cyakozwe n'umugabo yaje yitwaje ibisasu ari ku imoto acaseka imodoka y'igisirikare yo mu bwoko bw'ikamyo mu gisagara cya kweta mu ntara ya baluchistani icyo gitero cyakomerekeje kandi abantu bashika kuri mirongo itatu na babiri abenshi bakaba bakomeretse cyane itangazo ryasohowe n'igisirikare rivuga ko igisasu cyaturikijwe cyaturiye imiduga myinshi yari muri iyo micungararo icyo gitero kibaye mu gihe aho muri pakistani bariko baritegurira guhimbaza isabukuru ryo kwikukira kuri uyu wa mbere gushyika ubu akaba atamugwi n'umwe uriyitiriwe icyo gitero
turashimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi ijwi rya amerika risamiranira i washington dc muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu rwanda ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo
nta kintu umugabo cyangwa umusore yakora umudamu cyangwa umukobwa nawe afite ubushake atabasha gukora
abari n'abategarugori mu rwanda biragaragara cyane nabo bagira uruhare kandi rukomeye mu iterambere ry'igihugu ibi uwabivuga yashingira ku kuba mu rwanda hatangwa amahirwe angana ku murimo hatitawe ku kuba uri umugabo cyangwa umugore uyu munsi rero niyo mpamvu tugiye kuganira ku bushobozi bw'abari n'abategarugori ku murimo ariko twibande ku gutwara abantu n'ibintu abadukurikiye babyumve neza aha ntituri kuvuga gutwara imodoka bisanzwe ahubwo turavuga umwuga wo gutwara abagenzi cyangwa se ibintu ariko ugamije kwiteza imbere nk'uko umuntu akora akazi na zaha hirya no hino mu rwanda umubare munini w'abari n'abategarugori ugaragara batwaye imodoka ariko bitwaye bo ubwabo yego ngira ngo by'umwihariko cyane cyane mu mujyi wa kigali ariko ku rundi ruhande ni gake ushobora kubasanga mu gutwara abagenzi cyangwa ibintu kandi babikora nk'umurimo razaha ngira ngo hari byinshi umuntu yakwibaza ku bari n'abategarugori mu gutwara abantu n'ibintu ku murimo nk'uko abagabo babikora aho umuntu yakwibaza ati se ni iki gituma umubare w'abari n'abategarugori ukiri hafi ya ntawo mu gutwara abantu n'ibintu ese wowe udukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo abari n'abategarugori bareke kwiheza mu gutwara ibintu n'abantu kandi nawo ari umurimo wabateza imbere uh, bakunzi bacu reka dutangire tubaha ikaze mu kiganiro cya none aho mugiye kubana nanjye mizero kirisipe mfatanyije na mugenzi wanjye lazare buregarege nk'ibisanzwe turakira ibitekerezo byanyu kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri iki ni ikiganiro ejo
kazi ntashina gusoze muri iri dirishya wenda kurinyuramo bitewe ni
reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro ejo aho uyu munsi turi kuganira ku bushobozi bw'abari n'abategarugori mu gutwara abantu n'ibintu cyangwa se abagenzi n'ibyabo Razak, reka ducunguze uburyo umwete maze twumve inkuru ya mbere muri iki kiganiro ni ikibazo twifuje ko abaturage cyangwa abagenzi bagira icyo batubwiraho kugira ngo twumve icyo abasaza n'abakecuru abagore n'abagabo ndetse n'urubyiruko batekereza ku bushobozi bw'abari n'abategarugori mu gutwara abantu n'ibintu ese uramutse uteze ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu yaba imodoka cyangwa moto maze ugasanga gitwawe n'igitsina gore wabigenza ute reka twumve abo twaganiriye mu mujyi wa kigali uko babigenza ndetse n'impamvu bashingiraho amarangamutima yabo turaje mu kanya
nabyakira neza kuko muri iki gihe tugezemo icyo umugabo yakora n'umudamu yagikora bityo rero gutwara ikinyabiziga bisaba kuba ufite ubumenyi ubushake n'icyizere muri wowe kandi muri ibyo byose mvuze umukobwa n'umuhungu babigira
yewe nsanze ari umutegarugori untwaye ntacyo byaba bintwaye kuko nakumva ari ibintu bisanzwe kubera ko iki gihe umutegarugori asigaye yaratinyutse ashobora kuba yakubaka ashobora kuba yatwara indege rero mubonye atwaye imodoka nagenda numva urugendo rwanjye nta kibazo ndi bugere amahoro
njyewe nakumva mfite ubwoba kuko umudamu ntabwo numva ko yakontorora imodoka nk'uko umugabo yayikontorora ni uko ahundi naba nakatishije tike n'ubundi nayivamo bibaye ngombwa
nabyakira neza bitewe n'uko muri iki gihe icyo umugabo yakora n'umugore yagikora ni muri bwa buryo nyine bw'uburinganire n'ubwuzuzanye ari umugabo ari umugore bose ubushobozi barabunganya
ndamutse nteze imodoka ngasanga harimo umugore nta kundi nabigenza uretse guhita nkata nkasubira inyuma kuko abagore ni abantu bagira ubwoba umugore kuri vora yego uburinganire bwaraje ariko njye ntabwo nemera ko n'uburinganire bwagera kuri vora wapi niyo umugore yampara ifuti njyewe ubwanjye ku ruhare rwanjye nta n'ubwo nayemera
Razak, aha tumaze kumva ko bamwe mu baturage bafitiye icyizere abari n'abategarugori mu gutwara abantu n'ibintu ese aha twavuga ko abatabyumva byaba biterwa n'uko abari n'abategarugori bakiri bake muri uyu mwuga Crispin birashoboka cyane yego kuko niba utarabona umuntu akora ikintu biragoye kwiyumvisha uburyo icyo kintu yagikora abari n'abategarugori baramutse babaye benshi muri uyu mwuga ntawe utabagirira icyizere Razak, nubwo umubare w'abakora aka kazi mu rwanda ukiri hasi reka dukurikire inkuru y'umugore ubeshejweho no gutwara abantu n'ibintu mugenzi wacu Darren yaramusuye maze adutegurira inkuru ikurikira
tuvuge niba umuntu w'umumama ashobora kwiga amashuri akava ku ishuri rya mbere akagera se ku marisanse n'ibindi yananirwa gute kwiga gutwara imodoka ngo agere no kuri uru rwego umukobwa se byamunanira gute uyu ni mukagihana Ernestina w'imyaka mirongo ine n'ibiri y'amavuko atwara abantu n'ibintu mu cyahoze cyitwa onatracom kikaza guhinduka kikaba kizwi nka ritiko ngo aribuka neza uko byari bimeze ngewe natangiye gukora uyu murimo muri bibiri na kane mu gutangira abantu benshi bakunze kubona ko nyine ari ibintu bigoye ari imirimo y'abagabo ari imirimo y'imvune nanjye njya kubitangira nabonaga rwose kuko bitoroshye ariko kubera ko ari umurimo wari undimo numva mbikunze ngira umugisha nkorera amakategori yanjye nkabona biraza nkabona biraza bituma noneho mbona nta- ari umurimo usa n'iyindi yose abantu bose bakora bamwe mu bari n'abategarugori bumva ko gutwara abantu n'ibintu ko ari akazi kahariwe abagabo gusa we ngo ntiyemeranya n'abavuga batyo ubundi ngewe nabanje kwigirira icyizere numva ko ibintu bishoboka uyu murimo nzawushobora ubwo rero uko nigira icyizere nkumva uyu murimo nywukunze kandi nanawushoboye numvishe ntawe cyanshi intege numva ntawanseka ni- sinigeze nanabona n'useka ahubwo baratangaraga cyane uhereye igihe natangiriye kugera na n'uyu munsi turimo kuvugana ubu ngubu uko hari aho ngera n'uyu munsi bakikanga bati e hari abamama batwara imodoka ingana gutya mukagihana Ernestina ngo yatangiye bitamworoheye ndetse no mu muryango batabivugaho rumwe dore ko byamusabye kuganira n'umutware we arakomeza mu magambo ye atubwira uko byamugendekeye abantu ujya ubona baba bashobora kuba babyibazaho kavuga bati ese buriya uriya mudamu azajya ajya iyo ngiyo nawe arariyo ubwo si urwo rugo azarumenya gute abana azabamenya gute umugabo azamumenya gute ariko ku bwanjye nafashe igihe cyo kuganira n'abo mu rugo ku buryo bitababangamiye nkora aka kazi rero nta bibazo byavuka muri famiye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubwo Ernestina Mukagihana yatangiraga aka kazi aragaragaza itandukaniro rya mbere agitangira ndetse n'aho ageze amagingo ye n'ubusanzwe hari imirimo imwe n'imwe nakoraga byamfashije rero kuyunganira no kuyiteza imbere nk'ubu mfite abana biga ndabarihirira uyu murimo waranyunguye cyane mfasha muri byinshi ndahembwa nk'abandi bakozi mfite ubwishingizi mfite n'ibindi bigenerwa abandi bakozi uyu murimo wanteje imbere muri byinshi ntabwo nabirondora bari n'abategarugori birumvikana ko gutwara abantu n'ibintu ari ibintu bishoboka kandi bikagira akamaro Ernestina Mukagihanuyu ni urugero rwiza rwo gutinyura mwe mwese mugitekereza ko bigoye Doreen Dahumba ikiganiro ejo i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali
Lazare burya gutwara imodoka witwaye bitandukanye cyane no gutwara imodoka utwaye abagenzi ngira ngo uyu mugore afite umwihariko mu gihe usanga umubare munini w'abari n'abategarugori bakunda gutwara imodoka bitwaye mu butembere no mu zindi gahunda urumva ko Ernestine abeshejeho no gutwara abantu n'ibintu nawe ukurikiye ikiganiro ejo muri aka kanya ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi kuri nimero zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri reka noneho twerekeze mu rugaga cyangwa se ajansi y'amamodoka atwara abantu n'ibintu aho mugenzi wacu david hitimana yaganiriye n'ushinzwe imikorere muri urwo rugaga ese uyu mugabo avuga iki ku bari n'abategarugori mu gutwara abantu n'ibintu reka tumukurikire
rukundo julius nkaba managing director wa ritico rwanda interlink transport company ese muri ajansi yanyu ya ritiko yaba yaratangiye gukora ryari ese mufite abakozi bangahe iyo ubonye yatangiye bumaze umwaka dufite magana abiri cumi na batandatu ariko hakaba mu byiciro bitandukanye dufite almost abashoferi mirongo inani n'umunani aho nk'uko bivuze ese abadamu ni bangahe turakabakaba icumi abadamu muri muri abo mirongo inani n'umunani ariko intego yacu ni uko at least bazamuka uwo mubare ese urebye muri rusange umubare wabo ni muke cyane ugereranyije n'umubare w'abakozi mufite ese byaba ari ukutabagirira icyizere iyo mujya gutanga akazi mu by'ukuri ntabwo wavuga ko atari ukubagirira icyizere ahubwo umuntu yakita ku myumvire y'abantu muri rusange ku buryo babyumvaga abantu muri rusange bumvaga ko ni kategorizi iyo wavuga ko imyumvire abadamu ubwabo n'abandi bantu muri rusange sosayete ariko iyo ubonye ubu batangiye kugana babikunda aho muri muri sekita ya taransipoti ahubwo no kubaka urababona ni ukuvuga barimo kubyitabira mu by'ukuri iyo ubonye yewe umaze kugira egisipiriyensi muri abo cumi nakubwiye wambajije ahubwo nakoresha abo gusa kubera ko umudamu nawe amaze kubona iyo atwaye imodoka aba maci sensitive abadamu bari sensitive so rero njyewe iyo ndebye abadamu bo dukoresha ubu ahubwo icyama nkabona bonyine nababonye bonyine kabakarusha akisidenti ntabwo ziba nyinshi umudamu kubera ko atwara yigengeshereze mbega atwara neza sensitivite afite uburyo yagiye gutwara n'uburyo nk'uko namwe muzi ko abadamu uburyo bitwararika n'iyo modoka aritwararika akumva ko imodoka yayitwara imeze neza ikeye urabazi ko abadamu nibo bagirira amasuku kuruta agatwara n'abagenzi kandi bafite keya n'abaturage benyewe iyo babonye umudamu abatwaye hari ukuntu babyishimira abakiriya tugana ku musozo noneho ni izihe nama noneho wagira abari n'abategarugori bakitinya bumva ko gutwara abantu n'ibintu ari iby'abagabo mu by'ukuri nabagira inama ko umwuga wa taransipoti ni umwuga uri porofeshono navuga ko ni umwuga udasaba nk'uko twari tubizi ko ni uw'ingufu ahubwo ni umwuga wakora ukoresheje ibitekerezo kandi abadamu ndabashishikariza ko mwawujyamo kubera ko iyo ubonye taransipoti ikozwe n'umuntu uri sensitivu nk'umudamu impanuka zagabanyuka ntabwo bajya bahubuka rero bagira n'ikinyabupfura cyo kubaha abakiriya bakabishimira ntabwo baba bameze nk'abagabo ubwo rero abakurura abakiriya kuruta niba kwakiriye neza nk'uko asanzwe abikora mu rugo iwe urumva akabizanana no mu kazi rushaho so rero ndabashishikariza ko bakwitabira cyane cyane muri iki gikorwa rwose tubasamira hejuru ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
reka dukomereze mu gice cya kabiri hano mu kiganiro ejo aho tugiye gukurikira ikinamico nyiramubande ubushize duherukana cyamunara yo kugurisha ibya gatsimbanyi yegereje habura gato ngo uyu mugabo ate urugo rwe ariko kandi kiduhe nawe yari yasaze yasizoye ari kwishyuza soronga avansi ku nkwano yatanze kuri mbabazi ese amaherezo yabaye ayahe reka tubikurikire muri iki gice
niko muyo ko kiduhe yambwiye ngo yabahaye inkwano n'iyiki niko yakubwiye se ariko uriya mugabo ni injajwa koko ishashwa ubwo si byo yari aje kubikubwiramo iki ibyo ntabyo nzi muyo kose mbwiza ukuri kuko sinumva ukuntu ngewe naba naratutse kiduhe mwiyama nkabona kandi aragarutse kundeba anyurira ngo agucyurira aya ubwo ntabuze ibindi yari ashatse kuko jajwaho njye se naba narafashe inkwano ye mu ruhe rwego simbizi ariko rero nshaka kumenya ibyo ari byo kuko ngewe azongera kugaruka hano kunesha umutwe nzajya kumurega noneho se nagiye no kumva numva aravuze arivugishije ngo arashaka kurara Eh? ngo kurara ngo kurara da arari iwawe nkande se nyamara mbabazi si byo nakubwiraga nakubwira ngo wagarutse mu rugo ukananira bamaze kukubona nyine nk'umukobwa wibana barashaka kujya baza kukuraza ahubwo uzashiduka n'ihema ryawe baripfumuye ubasangemo reka da ibyo byo ntacyo bimbwiye nta nubwo byanakunda reka ubu se ko dutuye twese mu mahema ninde wabitinyuka uretse kiduha utagira ubwenge ahubwo nawe rero muzamuce mu nkambi kuko nta nubwo yemerewe kugera mu nkambi ari amasaha nijoro aha ndakubwira ukanga kunyumva ariko bizagukoraho nureba nabi ntacyo muyo jye nashakaga kumenya iby'izo nkwano mwafashe nanazo ariko rero niba ntazo nta kibazo reka ngende ntekane nanasubira muyo azambona ibyo biramureba wumva ko nigenje noneho ndafashwe tu uyu mugabo se amafaranga yari kunyishyuza nzayakura he ko nayariyera eh, eh, eh. ariko nta kibazo hmm? hari aho nandikiranwe nawe se ndamugarama njye soronga sinagaramye bake atu nagende
ni kari babiju ko mwatinze kuva ku ishuri se sha ntitwatinze ahubwo ni uko naje gahoro cyane hari akanyamakuru nari ndimo gusoma ese amakuru se sha amasomo aragenda ese mwamfatiye note sha amasomo yo ni sawa kabisa ariko turi hafi yo gukora egizame note zo sha ntabwo ari zose Eh, kuko ku izi zitumereye nabi bityo rero tukabura umwanya sha nkumbuye kwiga ni ukuri sijya uzarota amaze kubyara nzahita nsubukura pe oya byo ni byo kuba wumva ufite umurava nabyo ni byiza gusa menyo umunsi wasubiye mu ishuri sha uramenye ntuzongere kurangara sibyo ese ubwabiju icyo ntabonye ni iki koko uzi ko umuntu akwizeza ibitangaza ukagira ngo nijoro azariguha ariko byose burya nasanze ari ukwibeshya ngaho reba ukuntu uriya munyago yagiye ampa amapromese menshi ngaho viza gufasha club yacu n'ibindi sha ihorere aha ndumva waraciye mu rindi shuri rikomeye kandi rigomba kuguha icyerekezo cy'ubuzima bwawe dore nk'ubu ndi kwitegura kubyara gusa mu rugo nta kuntu batari bagize bari banguriye utwenda tw'umwana ndetse banshakira na mituweli yo sha ahubwo ndumva baragerageje cyane hanyuma rero minyo ugomba kuzaba uri mu gitaramo kugira ngo tuzakore fandirayizingi itegura uko uzabyara sibyo yewe sha mwagize igitekerezo cyiza cyane
ndabona utangiye kumukorwa minyo ubwo ni uko umaze akanya karekare uri kuvuga ngaho jya kuryama nawe ngiye kureba niba hari uturimo nakora mu rugo Eh, ndebe ko nabona uko nkora etide nyuma ngaho genda uryame
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ariko shaga abijuru ko twasohotse akagenda yiruka byari amahoro nanjye byancanze kabisa sinamenya impamvu yabimuteye Ye, ariko ntacyo si nka ngombwa ko tuzajya tuganira buri gihe ahari Eh, ariko wa mugani Yewe, ahubwo natwe dushobora kugira igitekerezo Hmm.
tu hanyuma tukakimugezaho Eh, ariko nabyo ni byo Hey, ariko shambege hmm, karamba muri iyi minsi sinzi ukuntu nsigaye meze ye ndataha nagera mu rugo nkahonda ariko wapi nkumva nta kintu na kimwe kiri kwinjira yewe sha ni ukujya wiga ushyize ibirenge mu mazi ugashyira n'akayesume mu mutwe byose birafasha Hey, Sha, ntabwo ari ikibazo cy'ubushyuhe n'imvura imaze iminsi yirirwa igwa umunsi wose Hmm? ni ikibazo nifitiye tu ahubwo njye sinzi Hmm? ni ukuntu umfasha sha ntacyo aho utumva nzajya ngufasha none se shaga ko dore naraye ntekereza kuri minyoni nkumva mfite inama namugira bwoko ki ko ndavuga ngo reka tuzabanze tubiganireho Mm.
unyungure ibitekerezo si icyo duhuriyeho se Hi, ni ukujya inama tugatahiriza umugozi umwe bityo tukubaka igihugu kirangwamo amahoro mm, umva rero Mm.
ndashaka ko tugira inama minyoni Mhm.
iriya ndakayikuramo kuko njye natekereje ko atazakunda uriya mwana kubera ibintu uriya mugabo yamukoreye shambege ye, ubwo yayikuramo ikamuhitana ko Hmm? ikindi kandi hmm, nubwo itamuhitana bamufunga kuko inda ye irazwi hose nta muntu utayizi none se gako Hmm?
hisunze amategeko abigenga Hmm.
ntibamwemerera akayikuramo sha wenda ngewe ibyo simbizi hmm? ariko icyo navugaga ni uko n- n'ubu turi kuvuga tutazi icyo minyoni aribo bitekerezaho Hmm.
birasaba ko tuzabimuganiriza tukumva kandi ku ruhande rwanjye njye numvaga nta mpamvu Sha, ntacyo wa mugani tutamutekerereza gusa rwose njye nuko nabyumvaga nkurikije kiriya kigabo ibyo cyamukoreye Sha, oya mbege. mbega nta wakora sha nk'uko undi yakoze
mwiriwe mwiriwe abahano mwiriwe mwiriwe mwiriweho neza Eh, komeza mu nzu ni karibu sitari naringize ngo nimuhari numvaga hatuje cyane yewe turahari Eh, gusa nimba iri hano jyenyine umugabo naha abantu hari aho basimbukiye oya rwose nta kibazo oya ni mwe nashakaga Mm.
naho ubundi rero mama nari naragerageje gukomeza kuvugisha wa mukireri banjye nuko none ya mafaranga rero yayampaye gusa rero ni njye wabishingiye ni njye wabasinyiye imana iguhe umugisha mwana wa Eh.
wagize ngo ni abantu bangahe bagira umutima nk'uwawe se oya ntacyo gusa tugomba kubigendamo neza nyine kugira ngo umugabo wanjye atazirara Mm.
kuko agomba kuyashaka tukazakwishyura Eh, ahubwo reka nyabike kure Mm.
ndaza kubanza muturishe mbone kubimuganiriza yego none rero mama ngiye rwose hano nibona nk'umwana mu rugo tumva rero atari ngombwa ko twandikirana kuko icyizere ndumva gihagije oya rwose ntugire ikibazo Mm.
gatsimba nyine ubwo akunda amafaranga cyane ariko nzi ko azi gushyira mu gaciro
ndumva ari ibyo rero reka nsubire mu kazi hari abantegereje kandi bashaka gufata imyambaro yabo nabadodeye oya nibyo ubwo rero muzambwira reka ngende uko byagenze yewe sibuka ngaho urakoze
k'ibiyaga bigari nk'urubyiruko twese twiyumvire
iyi nkuru agatsimbanye arayakirute yewe hari byinshi twakwibaza ariko reka amatsiko iki gice kidusigiye tuzayashire ubutaha
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
mbere yo gushyira akadomo ku kiganiro cya none reka duhe akanya mugenzi wacu cisitera uw'icyeza aducishirize amaso mu butumwa mwadusangije mu cyumweru gishize ni nyuma y'aka ngaka ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
ubutumwa bwa none buragarwa ku kiganiro mpaka cyatambutse aho twareberaga hamwe imyambarire ikwiriye mu muryango aha twibazaga ninde hagati y'umubyeyi ndetse n'umwana uwagakwiriye kugena imyambarire ndetse n'imyambarire ijyanye n'umuco mu rubyiruko twihuse dutangire ku butumwa bwa munyakayanze Emmanuel uherereye mu karere ka huye aragira ati nibyo koko abenshi mu bana bambara bakurikije ababyeyi babo urugero niba umubyeyi yambara utujipo tugufi n'umwana nawe azamukurikiza arasoza avuga ko ku giti cyabo n'umuco waracitse ati ahubwo nibareka iyo vision bubaha umuco nyarwanda naho asumani we aragira ati abasilamu bambara ibirebire ni ukuvuga ko nta terambere bazi ese asumani uretse abandi wowe ubyumva ute ubutaha uzabidusangize kandi wakoze ku bw'ubutumwa bwawe dukomereze ku butumwa bwa elize uri i kigali we yagize ati njyewe ndemeranya n'uriya mubyeyi ati kuko kubaha kwambara twikwije tugomba kubibigiraho aha mwebwe mudukurikiye umubyeyi yavuze ko yemeranya nawe yari umutumirwa mu kiganiro cyagarukaga